no wonder wow no wonder dr mama Estable wedding ni ofisir <laughs> upcomming wedding imu na we dey Sdanke! Sdanke! Sabe, wawe. ah, God, I beg. Welcome to BCG TV. Please, if today is your first time of coming across my channel, don't forget to subscribe, hit on the notification bell so that whenever I upload this video, you'll be the first to be notified. i don want to waste time because dis is a shocking gist shocking news guys as i dey waka dey go now i see di news so now i say okay make i read am before now say na me do am no be me do am o now go see i e dey there breaking news congratulations as di owner of ife said to marry popular controversial blogger esther ashabi ashebi. I shall be abundant. According to the information reaching us, is that the two lovebirds have been secretly dating <laughs> each other since 2017. The only currently in Dublin, Ireland, with his Etago to travel down to Nigeria with <laughs> with Esther for the procession of their <laughs> processing of their wedding. <laughs> the wedding date will be announced shortly. he said shortly. Yo, Abby. Mm. Hey, God, I <laughs> oh my God, oh my God. Ah, God of miracle, I never see this one. This one never happened to About Obini About Oba game. I don't know how many wives WB say he get. But they married them one by one. Small the senior one when he marry when he marry when dem two don't travel go the whole country the whole world when dem two grow up for america now they still dey together mm. before he come marry as he come be king come marry second i think third fourth i went to go go. i read yes i never read and finish i will still continue to read yes for na history guys so guys hmm this is mama estabo so they say with Ooni of Ife wan marry they never set their date so secretly secretly they don't dey date since two thousand and seventeen mm. Now they don't dey date secret nobody know hey Eh, so now this one make mommy starboard the blast am hmm so you want to can do You want to can do this thing for um, hmm i correct pipo e wan hide this thing ah not be small secret You want wan wed mama starboard quick quick so like say our only of ife dey for dublin highland so they go come travel together come nigeria mm, so dat dem come They process their wedding date Uh, so the announcement don't take place and uh, shock e shock everybody mm, shock me oh. no me say e shock me say Ooni of if they marry somebody wey pass im grandmama When he reach his mama but e shocked me say um so what wetin shocked me be say so ah that they, I since dem get relationship <laughs> and then they do their self, they quarrel they fight they carry their self go police station and so on court and so on yay now wow this is serious guys hmm. so uh, guys as i see this news o oh, i say ah, make i come break and for now. make una see the news You e no go too much you oh, guys so make una subscribe leave una comment god will bless you una according to so bye for now guys Hmm. we go see for comment session. congratulations to Doctor. Mommy Esther Abodere. Mm. And congratulations to the owner of Ife for his his uh, coming wedding date. We never see date, oh. We will soon see the, the